igitabo intambara ikomeye igice cya cumi n'icyenda kuva mu mwijima ujya mu mucyo umurimo w'imana wakozwe kuri iyi si werekana uko ibinyejana byagiye bikurikirana no guhuza bitangaje muri buri vugurura cyangwa ubugorozi mu itorero inzira imana iyoboramo abantu zihora zigendera ku mategeko amwe iteka amavugurura akorwa muri ibi bihe byacu asa rwose n'ayagiye abaho mu bihe bya kera kandi byabaye ku itorero mu bihe bya kera birimo ibyigisho by'ingirakamaro ku bw'ibihe bya none imana iyoboza umwuka wayo mu buryo budasanzwe abagaragu bayo bafite uruhare rukomeye mu bugorozi buteza imbere umurimo w'agakiza ku isi nta zindi nyigisho zisobanutse mu buryo bunonosoye nk'izo muri bibiliya abantu bari mu maboko y'imana nk'ibikoresho byo kurangiza umurimo wayo w'ubuntu n'imbabazi buri wese afite umurimo ashinzwe buri wese yahawe urugero runaka rw'umucyo uhuje n'ubukene bw'igihe cye kandi uhagije kugira ngo ashobore kurangiza umurimo imana yamushinze nyamara nubwo imana yahaye abagaragu bayo agaciro kangana gatyo ntibyigeze bibaho yuko hagira n'umwe ugera ku bwenge mvajuru bumenya inama y'agakiza cyangwa se ngo ashobore gusobanukirwa n'umugambi w'imana kubw'umurimo ugomba gusohora mu gihe yagennye abantu ntibasobanukirwa bijambuye iby'imana ishaka kubw'umurimo yabashinze ntibamenya buri kantu kose k'ubutumwa babwira abantu mu izina ryayo uwiteka aravuga ati mbese wabasha kugenzura imana ukayimenya wabasha kumenya ishobora byose ukarangiza erega ibyo nibwira si byo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira mwibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari jye mana nta yindi ibaho mpera mu itangiriro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora abahanuzi bagiriwe ubuntu bagahabwa umwuka w'ubuhanuzi ntibashoboye gusobanukirwa n'ibyabahishuriwe byose ubusobanuro bwabyo bwagombaga kugenda butangwa buhoro buhoro uko imyaka n'ibinyejana bigenda bikurikirana bikurikije uko ubwoko bw'imana bugenda bukenera amabwiriza bukubiyemo intumwa petero ubwo yavugaga iby'agakiza kavugwa ku mugaragaro n'inkuru nziza yagize ati abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa kirisitu wari muri bo agahamya imibabaro ya kirisitu itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe nubwo abahanuzi batahawe gusobanukirwa byuzuye ibyo bahishurirwaga bageragezaga uko bashoboye kose kugira ngo babone umucyo w'iby'imana yashatse kubereka bahawe kumenya kandi babihabwa neza bamenya igihe umwuka wa kirisitu wari muri bo ubahomekeye ibyo bandika n'icyigisho ki utasanga muri ayo magambo yagenewe abana b'imana bagomba kubaho mu buryo bwa gikirisitu kandi ari kubw'inyungu zabo ubwo buhanuzi bwanyujijwe mu bagaragu bayo kandi bahishuriwe ko ubwo buhanuzi atari bo bwagenewe ahubwo ari ku bwacu bwatangiwe dutekereze iby'abo bantu b'imana bashakashaka bakubita hirya no hino kugira ngo bamenye ubusobanuro bw'ibyo bahishuriwe kandi babigirira inyungu y'abantu batari babaho reba nawe itandukaniro riri hagati y'umwete w'abo bantu n'urutebwe rw'abantu b'iki gihe bidamarariye kandi bakerense iyo mpano y'imana mbega kutemera kugaragazwa n'uko kutabyitaho ahubwo urukundo rw'ibiboroheye urukundo rw'iby'isi nibyo bituma abo bantu bashimishwa no kuvuga ko bidashobokera umuntu gusobanukirwa n'ubwo buhanuzi nubwo ubwenge bwa kimuntu bufite aho bugarukira ntibushobore gusobanukirwa n'ubwenge bw'imana ihoraho cyangwa se gusobanukirwa neza uko imana ishyira mu bikorwa imigambi yayo bijya bibaho kenshi ko kubera amakosa amwe n'amwe bakora cyangwa se umwete muke wabo bashobora gusobanukirwa muri ubwo bujiji ubutumwa mvajuru si rimwe na rimwe bijya bibaho ko imyuka yemwe n'iy'abagaragu b'imana igwa mu buhumyi kubw'ibitekerezo bya kimuntu imihango n'inyigisho z'ibinyoma ntibashobore gusobanukirwa iby'ingenzi mu ijambo ry'imana umukiza yashatse kubamenyesha uko niko byagendekeye abigishwa ba kirisito ndetse igihe yari hagati muri bo bakomeje kugira ibitekerezo bigufi byizera nka rubanda rwose y'uko mesiya azaba umutegetsi w'igihe gito wagombaga guteza imbere abisirayeli akabageza ku ntebe y'ubutegetsi bw'isi yose ntibashoboraga gusobanukirwa amagambo ye ababwira iby'umubabaro n'urupfu bye kirisiti ubwe niwe wabohereje bajyanye ubutumwa bavuga ngo igihe kirasohoye ubwami bw'imana buri hafi nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwari bwibanze ku buhanuzi bwa daniyeli igice cya cyenda marayika yari yavuze yuko ibyumweru mirongo itandatu n'icyenda byagendaga bikageza igihe cya kirisito umuyobozi kandi umutima wuzuye ibyiringiro byo kuzamubonamo ubwiza abigishwa bifuzaga ko mesiya yakwimika ubwo bwami vuba i yerusalemu kugira ngo ategeke isi yose babwirije ubutumwa kirisito yari yarabasigiye nubwo nabo ubwabo bari bagifite kudasobanukirwa nabwo nubwo ibyo bavugaga byari bishingiye ku gice cya daniyeli igice cya cyenda umurongo wa makumyabiri na gatanu ntibashoboye kubona ko mu murongo ukurikira w'icyo gice havuga ko mesiya azakurwaho guhera mu bwana bwabo bari barigishijwe gutegereza ubwiza bw'umwami ku isi ni uku ko kwibwira guhuma ubwenge bwabo kugeza ubwo batashoboraga kumva neza iby'ubuhanuzi cyangwa amagambo ya kirisito barangiza inshingano yabo bereka abaturage b'igihugu cy'abayuda irarikwa ryuzuye impuhwe n'imbabazi kandi mu gihe bari bategereje kubona umukiza ahabwa intebe y'ubwami ya dawidi barangiza inshingano yabo bereka abaturage b'igihugu cy'abayuda irarikwa ryuzuye impuhwe n'imbabazi kandi mu gihe bari bategereje kubona umukiza ahabwa intebe y'ubwami ya dawidi ahubwo bamubona afatwa nk'umugizi wa nabi arakubitwa arashinyagurirwa acirwa urwo gupfa maze amanikwa ku musaraba i karuvari mbega ishyano mbega agahinda kashenguye imitima yabo bigishwa muri icyo gihe babonaga umukiza ashyinguwe mu gituro kirisitu yaje ku gihe no mu buryo bihwanye rwose n'uko byari byarahanuwe ubuhamya bw'ibyanditswe bwari bwarasohoye mu byagiye bigaragazwa mu murimo we yari yarigishije ubutumwa bw'agakiza kandi yabwigishanyaga imbaraga abamutegeraga amatwi bumvaga avuga ubutumwa buturutse mu ijuru ijambo ry'umwuka w'imana ryerekanaga ko umurimo umwana w'imana akora yawutumwe n'imana ubwayo abigishwa bakomeje kunga ubumwe n'umwigisha wabo bakundaga bafatanijwe n'umurunga w'urukundo udacika nyamara barimo imbuto yo gushidikanya no kutemera mu gihe cy'uwo musabano mu rukundo ntibibukaga imiburo ya kirisiti ivuga iby'umubabaro we ndetse kugeza ku rupfu iyo yesu kirisiti w'i nazareti aza kuba mesiya w'ukuri batekerezaga mbese bajyaga kugwa mu mubabaro wo kwiheba icyo ni cyo kibazo cyashenguraga ubugingo bwabo mu gihe umukiza yari aryamye mu gituro mu gihe cy'amasaha yuje umubabaro y'iyo sabato yabayeho hagati y'urupfu rwe n'umuzuko we nubwo yari atwikiriwe n'ijoro ry'umubabaro abigishwa be ntiyari yabibagiwe umuhanuzi yagize ati ninicara mu mwijima uwiteka azambera umucyo azansohora njyane mu mucyo mbone gukiranuka kwe n'umwijima ntugira icyo uguhisha ahubwo ijoro riva nk'amanywa umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe abatunganye umucyo ubavira mu mwijima impumyi nzaziyobora inzira zitazi nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya umwijima nzawuhindura umucyo imbere yazo n'ahagoramye nzahagorora ibyo nzabibakorera kandi si nzabahana icyo abigishwa bari baravuze mu izina rya yesu cyari icy'ukuri rwose ku mpande zose kandi byari byarahanuwe byose byagombaga gusohora bigishaga bavuga bati igihe kirasohoye kandi ingoma y'imana iri bugufi mu iherezo ry'igihe ibyumweru mirongo itandatu n'icyenda byo muri daniyeli igice cya cyenda byagombaga kugeza igihe cyo kuza kwa mesiya wasizwe kirisito yari yarasizwe n'umwuka wera akimara kubatizwa na yohani umubatiza muri yorodani kandi ubwami bw'imana bavugaga ko buri hafi bwashyizweho n'urupfu rwa kirisito ubwo bwami ntabwo bwari buhuye n'ubwigishwaga ko ari ubw'iyi si nta n'ubwo kandi bwari ubwami butegerejwe kuzaza butazashira aribwo buzimikwa igihe ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire nk'uko ryakoreshejwe muri bibiliya iryo jambo ubwami bw'imana rivuga ingoma y'ubuntu n'ingoma y'ubwiza pawulo avuga iby'ingoma y'ubuntu n'iby'ingoma y'ubwiza mu gitabo yandikiye abaheburayo amaze kuvuga iby'uko kirisita ari umuhuza ugira impuhwe ababazwa n'ubumuga bwacu intumwa pawulo agira ati nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye intebe y'ubuntu yerekana ubwami bw'ubuntu kuko kuvuga intebe bishatse kwerekeza ku bwami mu migani myinshi yavuze kirisito yakoresheje imvugo ubwami bwo mu ijuru ashaka kwerekeza ku murimo w'ubuntu mvajuru mu mitima muri ubwo buryo nanone intebe y'ubwiza yerekeje ku bwami bw'ubwiza kandi aho niho yesu yerekeza igihe agira ati umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene ubwo bwami burategerejwe buzashyirwaho gusa igihe kirisita azaba agarutse ubwami bw'ubuntu bwimitswe uwo mwanya umuntu akimara gucumura ubwo inama y'agakiza yatekerezaga ibyo gucungura umunyabyaha kuva ubwo ibaho mu mugambi no mu masezerano y'imana kandi kubwo kwizera abantu nibo bene byo nyamara bwabayeho mu by'ukuri kumugaragara igihe kirisito yapfiraga ku musaraba umukiza yashoboraga nubwo yari yaratangiye umurimo wamuzanye ku isi arambiwe no kwinangira imitima no kudashima by'abantu gusubira inyuma ntiyemere kuba igitambi karuvari arigetse mani ukuboko kwe kwahinze umushyitsi ubwo kwari guteruye igikombe cy'umubabaro gishyizwe imbere ye yashoboraga nabwo kwihanagura ibyuya by'amaraso byatembaga mu maso ye maze akareka abanyabyaha bakarimbukira buheriheri mu byaha byabo iyo ajya gukora atyo gucungurwa kw'abantu bacumuye ntikuba kwarashobotse na mba ariko ubwo umukiza yemeraga gutanga ubugingo bwe maze agataka agira ati byose birarangiye inama y'agakiza yari igeze ku mugambi wayo isezerano ryo gucungurwa ryahawe ababyeyi bacu ba mbere mu murima wa edeni rirasohozwa ubwami bw'ubuntu bwari bwarabayeho mbere hose mu masezerano y'imana bwashyizwe mu bikorwa nuko rero urupfu rwa kirisito ikintu abigishwa bitegerezaga mbere nk'ikizasenya ibyiringiro byabo ahubwo nirwo rwashyizeho icyemezo burundu cy'ibyiringiro byabo nubwo ko ari kwatumye bacika intege kubwo kwibwira ko bibeshye ahubwo kwari igihamya gihebuje cy'uko kwizera kwabo gufite ishingiro ikintu cyabayeho kigatuma bagira agahinda no kwiheba ahubwo nicyo cyafunguye inzugi z'ibyiringiro zifunguriwe umuntu wese ukomoka kuri adamu ari we byiringiro byose by'ubugingo bw'ahazaza n'umunezero w'iteka ryose uzahabwa abagaragu b'indahemuka b'imana babayeho ibihe byose imigambi y'imana igira imbabazi zidashira yasohoreye no ku bigishwa mu gihe bari mu bwihebe nubwo imibereho yabo yari yaragiriwe ubuntu mvajuru kandi ububasha bw'inyigisho z'uwavuze ngo nta wundi muntu wigeze avuga nk'uyu muntu muri bo hari imvange z'urukundo bari bafitiye yesu bakanagira umutima wo kwishyira hejuru no kurarikira bya kimuntu mu cyumba aho yesu yasangiriye nabi bya pasika kuri iyo saha ubwo ibimenyetso bye byari bigiye kubaho igetsemani byagaragaraga ku mwigisha habyutse impaka muri bo mu bigishwa bashaka kumenya ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we mukuru icyo bireberaga ni intebe y'ubutegetsi ikamba n'icyubahiro nyamara imbere yabo hari ishavu n'agahinda igetsemani uhereye ku mbuga y'urukiko kugeza ku musaraba i karuvari kubwo guharanira ikuzo mu mitima yabo kugira inyota y'icyubahiro cy'isi nibyo byatumaga bashikama ku nyigisho zitari iz'ukuri z'icyo gihe maze ntibite ku magambo y'umukiza waberekaga ubwami bw'ukuri kandi abamenyesha mbere y'igihe iby'umubabaro we n'urupfu rwe ayo makosa yabazaniye kugeragezwa ibigeragezo bibabaje ariko byangombwa imana yemeye ko bibageraho kugira ngo bibakosore nubwo abigishwa bibeshyaga mu busobanuro bw'ubwo butumwa yababwiraga ntibashoboye kubujambura bwose nyamara barabwirije baburira abantu iby'imana yari yarabahaye kwigisha kandi umukiza yifuzaga kubashimira kwizera no guha agaciro kumvira kwabo nibo bari barahamagariwe kwigisha amahanga yose inkuru nziza y'agakiza kubw'umukiza wazutse kandi kubwo kubategurira uwo murimo byatumye imana yemera ko bihanganira ibigeragezo byabababaje cyane nyuma y'umuzuko yesu yabonekeye babiri mu bigishwa be mu nzira igana emawusi maze atangirira kuri mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we umutima w'abigishwa urakanguka kwizera kwabo kurahembuka bongera kugira ibyiringiro bishikamye nubwo yesu yari atarabibwira umugambi we wari uwo kumurikira ubwenge bwabo no gukomeza kwizera kwabo gushingiye ku ijambo ry'abahanuzi rishikamye mu kuri yashakaga ko ukuri gushinga imizi mu bitekerezo byabo bidatewe n'uko gusa babwiye ibye ku giti cye ariko ahubwo ibihamya bigaragara byerekanwa n'ibimenyetso n'ibyanditswe mu mategeko ndetse n'ubuhanuzi buvugwa mu isezerano rya kera byari ngombwa ko abigishwa ba yesu bagira kwizera k'ubwenge kandi kutabafitiye akamaro ubwabo gusa ahubwo kubashoboza kwamamaza inkuru nziza ya kirisito mu isi yose kandi intambwe ya mbere muri uko gushaka kumenya yesu yibukije abigishwa be ibya mose n'abahanuzi bose uko niko umukiza wazutse yabahamirije ashimangira agaciro k'ibyanditswe mu isezerano rya kera mbega ihinduka ryabaye mu mitima y'abigishwa ubwo bongeraga kubona mu maso y'umwigisha wabo bakundaga mu buryo bwuzuye kandi bwumvikana neza kurusha mbere bari barabonye uwo mose yanditse mu mategeko kandi wavuzwe n'abahanuzi gushidikanya agahinda kwiheba bibererekera kwizera kutagira gushidikanya nta gitangaje rero kubabona mu rusengero Yesu amaze kuzamurwa mu ijuru bari hamwe iteka mu rusengero bahimbaza kandi bashima imana abantu nta kindi bari basobanukiwe uretse kubona urupfu rw'agashinyaguro umukiza wabo yapfuye bitegerezaga ku maso y'abigishwa ngo barebe ko bafite umubabaro gushoberwa no gutsindwa ariko babasomyemo ahubwo ibyishimo no gutsinda ni mwiteguro ki abo bigishwa bari barabonye kubw'umurimo wari ubategereje bari baranyuze mu kigeragezo kiremereye bashoboye kwihanganira kandi bari barabonye uburyo mu maso ya kimuntu byose byahindutse igihombo nyamara ijambo ry'imana ryari ryabonye insinzi ikomeye kuva ubwo ni iki cyajyaga kuzimya kwizera kwabo cyangwa ngo gikonjeshe urukundo rwabo muri iryo shavu n'agahinda bari bahawe guhumurizwa gushikamye ibyiringiro bimeze nk'igitsika umutima ukomeye bari bariboneye n'amaso yabo ubwenge n'ubushobozi by'imana kandi bari biringiye rwose ko nta cyabatandukanya nayo naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi bitazabasha kubatandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri kirisito yesu umwami wacu oya ahubwo muri ibyo byose tugatsinda kakahava tubikesha uwadukunze ijambo ry'uwiteka rihoraho iteka ninde uzaziciraho iteka ni kirisitu yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'imana adusabira umukiza aravuga ati ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga igihe wa munsi wo kuzuka abo bigishwa babonye umukiza wabo kandi mu mitima yabo bashimishijwe no kumva amagambo ye ubwo bitegerezaga umutwe we ibiganza bye n'ibirenge bye byari byarakomerekejwe ku bwabo igihe mbere yo kujya mu ijuru yesu yabayoboye akabageza i beterehemu maze akarambura ibiganza bye hejuru kugira ngo abahe imigisha yarababwiye ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza yongeraho ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose igihe ubwo hari ku munsi wa pantekote umuhumuriza wasezeranywe yabamurikiraga maze ububasha mvajuru bakabuhabwa imitima y'abamwizera bose igakomezwa kubwo kumenya nta gushidikanya ko umukiza wabo babonye ajya mu ijuru akiri kumwe n'abiteka nuko rero nubwo inzira yabo yarimo kwitanga nk'uko iya shebuja yari imeze ndetse ikaganisha ku kubura ubuzima bazira kwizera kwabo ntibajyaga guhindura umurimo bahamagariwe wo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza ku bw'ubuntu no kuzahabwa ikamba bazambikwa ubwo azaba agarutse ngo babigurane icyubahiro cy'isi cyari cyarabaye ibyiringiro byabo mu gihe cy'umugabane wa mbere babanye na kirisitu nk'abigishwa ufite ubushobozi bwo kudukorera ibirenze ibyo tumusaba ndetse n'ibyo twibwira yari yabahaye binyuze mu mubabaro we ubusabane mu byishimo umunezero wo kurarika abana b'imana benshi kuza mu bwiza umunezero utarondoreka ubwiza bw'iteka ryose ari bw'intumwa paul avuga ati ntawabugereranya n'umubabaro wacu w'iki gihe w'agahe gato ibyo abigishwa bamenye kubwo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami mu gihe cyo kuza kwa kirisitu bwa mbere bifitanye isano n'ibyo abazavuga ubutumwa bwo kugaruka kwe nk'uko abigishwa bahagurutse bakajya kwigisha bati igihe kirasohoye kandi ubwami bw'imana buri hafi uko niko mira na bagenzi be babwirije ko igihe kirekire kandi giheruka cy'ubuhanuzi bwanditse muri bibiliya kigiye kurangira kandi ko urubanza rwegereje ubwami bw'iteka ryose bugiye kwimikwa ibibwirizwa by'abigishwa bivuga iby'igihe byari bishingiye ku byumweru mirongo irindwi nk'uko byanditswe muri daniyeli igice cya cyenda ubutumwa bwavuzwe na mira na bagenzi be bwavugaga iherezo ry'iminsi ibihumbi bibiri magana atatu nk'uko byanditswe muri daniyeli ibice umunani umurongo wa cumi na kane ikubiyemo n'ibyumweru mirongo irindwi inyigisho yose iboneka muri ubwo butumwa yari yishingikirije ku isohozwa rya buri kintu cyose mu mugabane wacyo nk'uko uboneka muri ubwo buhanuzi bw'igihe kirekire nk'uko abigishwa ba mbere bari bameze mira na bagenzi be nabo ntibasobanukiwe by'ukuri by'ubutumwa bigishaga amakosa yabagaho kuva kera kose mu itorero yababereye inzitizi yo kugera ku busobanuro bw'ukuri bw'ingingo y'ingenzi y'ubwo buhanuzi nizo mpamvu nubwo bavuze ubutumwa imana yari yabahaye ngo babubwire isi yose bakoze ikosa mu busobanuro bwabwo maze bacika intege kubwo kubona ko bibeshye mu gusobanura ibyanditswe muri daniyeli igice cya munani umurongo wa cumi na kane havuga ngo bigeze iminsi ibihumbi bibiri na magana atatu uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa mira nk'uko babivuze yagize kwizera kwari mu bantu muri rusange y'uko isi ari ubuturo bwera maze yibwira ko kwezwa k'ubuturo bwera byari byerekeje ku kwezwa kw'isi yejejwe n'umuriro ubwo umukiza azaba agarutse ku bw'izo mpamvu rero amaze kumenya y'uko iminsi ibihumbi bibiri magana atatu yashyizweho mu buryo bwuzuye ahera ko atanga umwanzuro y'uko iyo tariki yemeza kugaruka kwa kirisitu ikosa rye ryakomotse kubwo kwemera ibyo rubanda bizeraga ku buturo bwera mu buryo bw'igereranya bwari ishusho y'igitambo no gutamba kwa kirisitu kwezwa k'ubuturo bwera byari umurimo uheruka usohozwa n'umutambyi mukuru rimwe mu mwaka wari umurimo wo kwezwaho ibyaha gukurwaho cyangwa gukizwa icyaha ku bwoko bw'abisirayeli byashushanyaga umurimo uheruka umutambyi mukuru azasohoza mu bwami bwo mu ijuru gukurwaho cyangwa gukizwa ibyaha ku bwoko bwe ibyaha byagiye byandikwa mu bitabo byo mu ijuru icyo gikorwa gikubiyemo umurimo wo kugenzura umurimo wo guca imanza kandi bibanziriza kugaruka k'umukiza ku bicu byo mu ijuru afite icyubahiro n'ubwiza kuko igihe azaza buri gikorwa cyose cya buri muntu kizaba cyaragenzuwe yesu yagize ati dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze uwo murimo wo guca imanza ubanziriza kugaruka k'umukiza uvugwa mu butumwa bwa marayika wa mbere mu byahishuwe cumi na kane umurongo wa karindwi ngo nimwubahe imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye abamamaje ubwo butumwa bw'imbuzi babubwirije mu gihe cyagenwe kandi gikwiye nk'uko abigishwa bigishije bagira bati igihe kirasohoye kandi ubwami bw'imana buri hafi ubutumwa bwari bushingiye ku byanditswe muri daniyeli igice cya munani umurongo wa cumi na kane n'ibyahishuwe cumi na kane umurongo wa karindwi batamenye ko ari ikibazo kireba nanone ubundi butumwa bwanditswe mu gice cya cumi na kane cy'ibyahishuwe ubutumwa nabwo bugomba kwigishwa mbere yo kugaruka k'umukiza nk'uko abigishwa bibeshye ku ngingo ivuga iby'ubwami bwagombaga kwimikwa mu iherezo ry'ibyumweru mirongo irindwi abadivantisite bibeshye ku cyagombaga kubaho mu iherezo ry'iminsi ibihumbi bibiri magana atatu muri uku kwihenda kwa bamwe kimwe n'uko abandi tubona kwizera cyangwa kwishingikiriza ku makosa ya rubanda bahumwe no kutamenya ukuri ariko kandi bose bashohoje ubushake bw'imana bavuga ubutumwa yashakaga ko bamamaza kandi muri ubwo buryo bwombi kutamenya kwabo kwateje akaga mu kumenya ko bibeshye bibabaje nyamara uwiteka asohoza imigambi afite impuhwe nyinshi yemera ko kuburira abantu iby'urubanza bitangazwa neza nk'uko byakozwe umunsi w'urubanza koko wari wegereje mu bwiru bw'imana yemera ko abantu bashyirwa mu kigeragezo ku byerekeye gushyiraho igihe cy'ukuri kugira ngo ibyari byuzuye imitima yabo bishyirwe ahagaragara umugambi w'ubutumwa wari uwo kugerageza no kweza itorero abantu bashyizwe mu kigeragezo cyo kumenya niba urukundo rwabo ruri ku by'isi kuruta uko ruri kuri kirisitu n'ijuru bigishaga ko bakunda umukiza nuko rero bahamagarirwa kugaragaza urwo rukundo koko mbese bari biteguye kureka ibyiringiro bari bafite n'ibyifuzo by'ubukire bw'isi maze bakemera kwakirana ibyishimo kuza k'umukiza ubutumwa bwari bugendereye kwerekana imibereho bafite mu by'umwuka babwohererejwe kubw'imbabazi z'imana kugira ngo bashake umukiza bafite kwihana no kwicisha bugufi bityo gucika intege kwabo nubwo kwakomotse ku kwibeshya mu busobanuro bw'ubutumwa bigishaga bwaganishije ku kintu kibafitiye akamaro kubwo kurindwa n'imana bwagerageje imitima y'abigishaga yuko bahawe ubutumwa bw'imbuzi mu gihe bari bacitse intege kubwo kwibeshya mbese bajyaga kureka kwizera kwabo n'ibyiringiro bari bafite mu mana cyangwa se bajyaga kwihutira gushaka ukuri basenga kandi bicishije bugufi ngo bamenye aho bibeshye mu buhanuzi ni bangahe muri bo bagiraga ibyo bakora kubw'ubwoba cyangwa kubwo guhatwa n'abandi cyangwa kubwo kwishimisha gusa ni bangahe muri bo bari bafite imitima idashyitse hamwe itemera imana by'ukuri benshi muri bo bavugaga ko bafite gukunda kubona umukiza wabo aje igihe bazasabwa kwihanganira agasuzuguro no kubabazwa n'iby'isi ndetse n'ikigeragezo cy'igihe no gucika intege mbese aho ntibareka kwizera kwabo bitewe no kudasobanukirwa uwo mwanya inzira z'imana ibashakira aho ntibazareka ukuri gushingiye ku buhamya bw'ijambo ry'imana icyo kigeragezo cyagombaga kwerekana imbaraga iri mu bafite kwizera gushikamye bagiye bubaha bagaha agaciro ibyo kwizera ko ari inyigisho zivuye mu byanditswe kandi byahumetswe n'umwuka w'imana icyo cyagombaga kubigisha ko kumenya ibyo ari byo byonyine byigisha akaga ko kwemera imvugo n'ubusobanuro by'abantu gusa aho gusobanuza bibiriya ukoresheje bibiriya nanone ku bafite kwizera urujijo n'akababaro byatejwe n'iryo kosa ryabo byajyaga kubahatira gushakira kwizera kwabo gukosora iryo kosa kuko ari ngombwa byasabaga kwiga babyitondeye cyane ijambo ryose ry'ubuhanuzi ibyo byagombaga kubigisha kugenzura bitonze ishingiro ryo kwizera kwabo no kureka inyigisho zindi zose zidashingiye ku byanditswe byera batitaye ko byaba byarakwirakwijwe mu bakirisitu ku isi icyabaye ku bizera ba mbere nicyo cyageze no kuri bo ni uko mu gihe cy'ikigeragezo icyari kibabereye umwijima cyaje kubabera umucyo nyuma ubwo babonaga inzira z'umukiza baje kumenya ko nubwo banyuze mu bigeragezo byatumye bagwa mu makosa imigambi ye y'urukundo abafitiye yagezweho nta kabuza bagombaga kwigira kuri icyo kigeragezo ko bishimishije kumenya ko yuje urukundo n'impuhwe kandi ko inzira ze ari inzira zitunganye kandi z'ukuri ku bamukunda bose bakitondera amasezerano ye n'ibimuhamya